hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing my name is mama soj if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people Gani Adams don't let us understand say anywhere yoruba people go na im go follow them go e said because the position wey im dey today no being put himself na people na him put am for the position and this position wey dey this array wey him be so di array no be array for himself but for him own people. wey be say dem be yoruba people, he say a lot of yoruba people e understand their pain e understand where dem dey come from and where dem dey go and the kind freedom the kind life wey dem wan dey live e understand dem He say as him dey so a lot of dem if he sometimes he ask dem say maybe may they ask for changes whether everything go better for that Niger? They say no say wetin they want na dia oduduwa republic na they want They want dia oduduwa republic say yoruba people must stand on their own make fulani dem make dem stand on their own na they want say enough is enough He say if you be king where be say your your people want something and inside 100 percent of your people. 90 percent see what they want and you know follow them. want the thing? Nine be say you know be their king Nine be say you be king for only yourself He say he do one conference call wey be say almost 1000 plus people there for line wey be say as all of them they drop comment inside all the comment 99 percent of di comment they talk say they want Oduduwa Republic. Say they don't want anything like say they want one Nigeria, say they want change this one, they want do that one, they don't want that one again. Say the Oduduwa Republic, but all the one wey dey diaspora, all of them, the comments wey they make that day. 99% of them talk say now Oduduwa. So that is why he joined them too because the position wey dey so he know them by himself Now the people now he puts on there and the work where they do he dey work for his own people. So if their people talk say they want their Odudua, make Odudua go on their own, then he go follow them one time. And the king also need to join am together with their people to work together with their people. No be say time go reach, they go start to dey shift back for their own people. And if they let us they know, say, if your people as a king, uh, your people want something and you no follow them want the thing, make na look for the solution together. Na be say you be enemy of the people say if you the king dem really love the the kings dem yoruba obas dem dem love their people yoruba obas dem love their people dem need to also stand by their people to look for solution no be by turn back against their own people wey be say their people go just dey do all the things alone the only way wey be say oduduwa people go take stand on their own wey be say dem go take collect their oduduwa na make everyone May all Yoruba people join hand together. Make them for collect this Oduduwa. And instead, they let us they understand, say, many people for Nigeria, Indo asks many elders for Yoruba land, say whether they want the Oduduwa, I mean, they just want changes, some changes for Nigeria. They say, no, they just want their Oduduwa. Say, they want the Oduduwa Republic and all of them many people when they talk to wey be Yoruba elders say many of them some they fear they no fit come outside to come talk their belle say see wetin they want some no they no be all of them fit they face social media but for back for their mind all of them want Oduduwa Republic so it is time when we say Yoruba elders and Yoruba elders they need to join hands together wey be say me they do what wetin their people want and i like the step where we say gani adams they take now because a lot of people that time feel say gani adams just quiet you know, they talk anything. say gani adams then Gani Adam's they work for yoruba or obas say they dey wait make e take permission from Allah oyo before he go take step but now now gani adams come out at the right time because if he say time don't reach wey be say he go come speak for his own people because he let us understand say where in dey today na im pipo na him e put am there and him dey work for him own people. he no go dey against him own people opinion because assuming say na like fifty percent or forty percent of yoruba people na e say dem want oduduwa away sixty percent say no he go know say okay o maybe dem want changes but more inside hundred percent ninety nine percent dey talk say na oduduwa say no going back na e be oduduwa say dem want their oduduwa so and he no go fit go against that one like that so he need to join hands together because before dem fit talk say they want their Odudua na im be say dem don wait for a lot of changes may come make e happen but e no happen and it is time wey be say they need to go on their own They need to go because why enough is enough say fulani dem dey dey silent dem fulani don take over their land fulani dey permit their people dem dey use their cow take dey destroy their things and if dem tell all these olopa people the olopa people no dey take action They no they do anything. last time ghanaian dance opc boys they go o wakilu at the end of the day na ghanaian dance boys boys na dem come later oh they come go treat wakilu He say and yoruba people they talk say like that. They no go fit continue like dat wetin they want now be dia oduduwa if to say they collect their oduduwa there is no how wey be say fulani go come they silence their own people for their own land They go no say na their fulani go follow their rules fulani go follow say okay This one na oduduwa land na e be this one wetin ghanaian adams dey let us dey understand be say no election for 2023 say dem want make oduduwa people go on their own no be say e go straight to the point say e no make dem no vote for tinubu but wetin e dey talk dey try to talk be say anywhere wey im pipo go na im go follow dem go since wey be say im pipo tok say na oduduwa republic na dem want im go follow dem one time like dat alright my pipo make na let me know wetin i think for di comment section and if una never subscribe make na subscribe so dat una no go miss any latest gist wey i dey upload una bye bye till i come on our next time bye guys see you guys in my next video bye guys